iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika Niriwe mwese inshuti bakunze ibijwi ry'Amerika risamira ni Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda muri ya 18 muri kumwe na Jewe Diane na Hazwe Ndongo ibiganiro vy'uno wa 24 ukwezi kwa mbere kwa 2017 byaratuzunguye niko nokivuga kuko ubu ni heshi mu Burundi aho inzara ikiraboneka kubera ubwa mbere umwuzurira amazi menshi ibihindaruka ry'ibihe ubu naho n'uruzuba
uyu ni umwe mu bihebeye imana i Burundi avuga ko ikibazo c'inzara gisa nk'ikiriko kirarengera abanyedini iyo nkuru iri muzo tugaruka ko mu kanya mugume ku maradiyo yanyu hagati aho ikambi ya mukoni iri mu ntara ya muyinga yarayitewe n'abantu bataramenyekana ibyinshi ni mu kanya ariko imbere y'ayo makuru yose ndabararikiye mbanze ndababwire muri make ko perezida mushasha wa Gambia Adama Barrow yatangaje ko agiye gushinga umugwi wo kumenya ukuri no gusubiza hamwe ukongera ukanasuzuma ibivugwa kuri perezida Yahaya Jammeh yahoze arongoye igihugu yatwaye nabi mu kiganiro yahaye ijwi rya Amerika ku munsi w'Imana Adama yagize ati imyaka mirongo ibiri n'ibiri ku butegetsi ni myinshi abanyagihugu bakeneye kumenya ukuri muri leta nshasha yatangaje kuri uno wa mbere mwomenya ko umukenyezi ari wazo bicegera cambe c'umukuru w'igihugu uyu nawe akaba ari Fatoumata Tambajang yahoze akora mu gisata c'ishamwe mpuzamakungu ONU kijejwe iterambere PNUD umuhanuzi wa perezida baro yabwiye abanyimenyeshamakuru kuri uno wa mbere ko imbere yo kuva mu gihugu ku munsi wa gatandatu jame yagiye asahuye ikigega cya leta amahera agera ku miliyoni cumi n'imwe z'amadolari y'abanyamerika mu mwaka twaraye dusozereye abakora ibikorwa byo gutabara muri repubulika ya Centrafrique bahuye n'ibibazo by'umutekano muke inshuro zirenga amajana atatu na mirongo itandatu na gatanu kurusha muri siriya afghanistan iraki no muri somaliya ibibazo by'umutekano muri repubulika ya Centrafrique byatumye abo bakozi batoroherwa mu kazi kabo bumva badatekanye kandi ntibabashe gutanga imfashanyo zari zikenewe abantu bagera ku miliyoni zibiri ni ukuvuga hafi ca kabiri c'abanyagihugu igihugu bakaba bakeneye ivyangombwa byo gutabara ibamba rigisagara kiri ku birometero amajana abiri na mirongo irindwi n'icenda uvuye bangi ku mugwa mukuru imigwano yarimwo imihari ishamiranye ifise ibigwanisho yakuye abantu bagera ku bihumbi icumi mu vyabo muri kuno kwezi kwa cumi na kabiri guheze konyene uwo mutekano muke watumye abakozi bafasha badashobora gukora ibikorwa vy'ubuvuzi mu kwezi kwa cumi na kabiri ikigo c'abaganga batagira imbibe Médecins Sans Frontières mu rurimi rw'igifaransa ibambari carasahuwe inshuro zibiri Mathieu Bateba n'umukuru w'ico gisagara yavuze ko abantu bataramenyekana basahuye abanyagihugu ko atari imigwi igwanya nuko biri ubutegetsi ifise ibigwanisho yigaruriye ico gisagara hano muri Amerika naho perezida wa leta z'umwe za Amerika mushasha Donald Trump yaraye akuye Amerika mu masezerano y'ubudandaji ibihugu cumi na bibiri bishika ku bahari ya Pacifique ayo masezerano yumvikanye ko mwaka wa 2009 ku butegetsi bwa perezida Barack Obama ariko inama nshinga amateka ya Amerika ntiyigeze yasinya abashinga amateka batari bake baranse kuyashigikira abandi bayagira ko amakenga ayo masezerano yarashigikiye ahanini kubidandazwa vyohanahanwa vyorosha hagati ya Amerika n'Ubuyapani Australia, Nouvelle-Zélande, Malaysia, Chile, Canada, Mexique n'ibindi bihugu bine. Trump yarasinye kandi itegeko ribuza leta ya Amerika guha amafaranga amashirahamwe mpuzamakungu yamamaza ibikorwa byo gukorora gukorora imbanyi no gutanga amakuru y'uwo mugigwa. Ikindi Trump yakoze ni ukuba arabangira gutanga akazi muri leta nk'uko yavyemereye abanyagihugu aciyamamaza mu ntumbero yo kugabanya amafaranga leta ikoresha. radiyo ijwi Amerika mutwumvira kuri efuperi mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda na efuperi mirongo icyenda na gatanu n'ibice biri mu burundi no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo mu rwanda naho twumvikanira kuri efuperi ijana na kane n'ibice bitatu mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwo kuri interineti yacu ariyo wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu komu no ku rubuga rwa facebook aderese yacu ni voa radiyo yacu ikiganiro ni iwanyu mu ntara
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara n'icyanyu
tubanze tunyarukire mu ntara ya muyinga aho abantu bitwaje ibigwanisho baraye bateye ikambi yo muri mukoni ni muri komune n'intara iri muri iyo nta- ni muri kom- ni muri ni mu ntara ya muyinga nkuko ndabi- ndabibabwiye iri muri iyo ntara iri mu- ni mu ntara ya muyinga murantunga hari mu ijoro ryakeye ku murongo wa telefone ndi kumwe n'umunyamakuru wacu Jean Bosco Ndarurinze mwiriwe Bosco
mwiriwe cyane diane banza umpe umuco gato iyo kambi yatewe iri muri komune yahe
ego uh, ikambi yo ku mukoni iri ku mugwa mukuru w'intara ya muyinga ni muri komine ya muyinga nyene eh, aho eh, iyi ni eh, ni kwiba ni hafi y'ibarabara eh, ri- uren- wagira ushike gatoya uvuye mu gisagara cya muyinga urenganye eh, aha- ahasanzwe hari eh, ibiro bya bya diyoseze katolika ya muyinga ukarengana Ego.
gatoya Mhm.
hanyuma umaze kuharengana ugashika ahantu eh, hari eh, iyi kambi hasanzwe hari iyi banki y'igisirikare ishami rya sekade Ego, urakoze.
niho hasanzwe hari iyo kambi yo ku mukoni urakoze cyane ni kubera ko komune yari isa n'iyingoye gatonya ariko wasanze byifashe gute eh, aho muri iyo kambi yaraye itewe
ego eh, mu ikambi ntitwashoboye gushikayo ariko ibyo twaganiriye n'abanyagihugu bo ku mukoni ntibashoboye kutubwira ikambi yatewe ariko batubwiye yuko amasasu yavuze bakabona aca ah, ava iruhande y'ikambi ayandi aca hejuru y'ikambi Eh, uko babitubwira rero ayo masasu eh, yavuze kuva igihe eh, ci- ca- c'isaha umunani z'ijoro eh, a- eh, akaba yavuze gushika mu gihe c'amasaha y'icyenda y'isaha y'icyenda ga- gatoya Eh, muri uwo mwanya rero abanyagihugu batubwiye ko baraye mu bwoba bw'ikare gushika mu gitondo ku buryo bw'uko abari basanzwe bavyu- bavyuka hakiri kare cyane eh, ku mirongo ya minsi yose babanje gutenyenya ndetse bakaba bagiye kubyuka bamaze bumaze guca bumvise ko eh, urwo rwamu rw'amasasu rwagabanutse yego hari ibyashoboye kuhononekarira murashobora kumenya
ego eh, uko twaganiriye n'abanyagihugu bahegereye ndetse tukabibwirwa n'abandi basanzwe begereye cyane aho kuri iyo kambi batubwiye ko ata kintu cononekaye ariko gusa batubwiye ko batari bwamenye eh, aba- abo bagizi ba nabi bateye iyo kambi ariko icyo ba- bumvise ni uko eh, igipolisi n'igisirikare cyashoboye gufata bamwe muri bo ubu eh, abanyagihugu rero bakaba bari ku mirimo yabo ya minsi yose uko bisanzwe ariko mu gitondo imirimo uko babitubwiye ntiyari ntiyakozwe uko byategerezwa kugenda ntibazindutse uko byategerezwa bagiye gutangura imirimo hakeye ah, ugereranyije n'amasaha abanyamuyinga bari basanzwe bazindukira ko kuko eh, igisagara cya muyinga ni igisagara kirimo abacuruzi benshi abantu babeshweho n'ibintu eh, n'ubuzima bwo gucuruza baronderera hirya no hino mu ntara aho imuyinga ko bimenyerewe imodoka zirazinduka cyane nko igihe cy'isaha cumi n'imwe imodoka za mbere ziba zitanguye gufata akayira zijya mu bisagara bya bya bya ngozi na za karusi Ego, n'igitega Je- n'ahandi Jean bajya Bosco.
kurondera ubuzima jean bosco uravuze ko ariho abafashwe uwo muco w'abantu wafashwe n'abikekwa nabo basanze ku buzi butandukanye ko hariho n'amakuru ariko aracanacana ko ku mbuga ngurukanabumenyi avuga ko hoba harimo n'umugwi wa- wasanzwe bakorera ishami kwahuje ngaho imuyinga ico hari ico ukiziko
ego ah, mu makuru ah, tumaze ko mu bafashwe harimo abakozi eh, bo kwi- bo ku kabare ka croix rouge n'akabare ka- gasanzwe kivuga u- umuryango abanyamuryango bishyirahamwe croix rouge eh, baravuga ko ah, bateye bari begereye cyane kuri ako kabare ako kabare kari hafi y'ikambi mu bafashwe barimo eh, twebwe twashoboye gushika ku gipolisi eh, eh, igipolisi ki- cy'inyamiramabi muyinga twasanze hari abasoda benshi cyane hari kandi n'abapolisi batari bake gose hari kandi n'abantu batari bake umugwi w'abantu baboneka ko bafashwe uko twaganiriye Ego, n'abanyagihugu bo Bosco.
ku mukoni batubwiye ko eh, mu masaha yo mu gitondo igipolisi cyaciye gitangura kurondera abantu baba batagira uburangamuntu ndetse no mu makaritsiye hakaba harimo abagiye barafatwa cyane mu miduga Jean yariko Bosco- irarengana mu gihe cyo mu gitondo Ego.
hakaba hari abafashwe kuko batagira akarangamuntu ariko bake bake bagiye bararekurwa urakoze cyane ab'iwabo rwose babazanira Je- akarangamuntu urakoze cyane rwose jean bosco ndarurinze uze kubandanya udutoreza iyo nkuru turaza kwigaruka ku makuru yacu yo mu masaha ari imbere innocent kimenyi atumirira amatega atoha amadukubitire muri kambi ya rusenda Abahurikiye mu ishyirahamwe ry'aborora inzuki mu nkambi yo mu rusenda pikuru basaba abagira neza kubaronsa imizinga ya kizungu kuko imizinga y'ikirundi cumi n'itanu bafise idashobora kubaha umusaruro mwinshi ino nkuru muzoshora kwikurikirana ku buryo burambuye ejo ariko rero muramenyere ko ku minsi ya kabiri tubashikiriza ico abari mu madini bagona ku bibazo bitandukanye dusanga mu ntara zigize igihugu c'u Burundi kuno wa kabiri tugaruka ku kibazo c'inzara yugarije imiryango igera ku bihumbi bitatu mu ntara ya Bubanza ikaba ndetse imaze guhitana abagera kuri cumi na babiri no gutandukanya imiryango kuko abavyeyi bamwe bamwe bahisemo ko mu kabata abana bavyaye mu kwanka ko babagwa mu maso abajejwe amadini yatandukanye ico kibazo baremera ko bakizi yamara mu kiganiro bagiranye na mugenzi wacu Diane Ndonse bavuze ko ico kibazo kiriko kirabarengera ari naco gituma bataraseruka ku banyagihugu bariko baricwa n'inzara duhakanya Diane Ndonse n'abatumire biwe urakoze diane ninahazwe kuduha mikoro hano i bujumbura turi kumwe na patiri jean bosco n'intunze umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe rya ekereziya katolika ryitaho ibijyanye n'iterambere kandi rigafasha n'abakene patiri jean bosco n'intunze ndabaramukije amakeneza Diane turi kumwe kandi na haje haruna nkunduwiga aserukira umuryango umuryango w'abayisilamu mu burundi Yego, aserukira umuryango w'abayisilamu hano mu burundi namwebwe ndabaramukije ndabaramukije turi kumwe kandi na david n'inganza arongoye ikigo rukirisu citaho ineza y'abana n'imiryango sojepaye namwebwe david ndabaramukije ndabaramukije neza cyane sanzwe n'umuvugizi w'iryo shirahamwe Ego.
handi umuyobozi w'igisata cyo gukingira agateka k'abana ego murakoze cyane reka twibutse abariko baratwumviriza ko bariko bumviriza ijwi rya amerika uno musi tukaba turiko tuvuga ku bijanye n'uruhara rw'abarongoye amasengero mu kugarukira ku bantu bageramiwe n'inzara na cyane cyane mu gihe bimaze kwibonekeza yuko muri kino gihe mu ntara ya bubanza hariho abantu bariko barapfa bishwe n'inzara harimwo abakuze n'abana reka dutangurire kuri mwebwe patiri Eh, Jean Bosco n'intunze hari iki jambo ry'Imana rivuga mu bikorwa musanzwe mukora byo gufasha abantu bamerewe nabi bagowe bishwe n'inzara Ego Caritas Burundi ni ishyirahamwe rya Ekereziya Gatolika cyane cyane ryamye rirangwa no gufasha abagowe nk'abakitswe n'amagara eh, mu kubavuza no gufasha abantu kugira ngo bige batere imbere rero icyo gikorwa eh, turagikora twisunze ijambo ry'Imana na cyane cyane twisunze rya jambo ry'Imana riri mu gitabo cy'ibikorwa by'abatumwa aho abantu abakristo ba mbere basangira eh, ibyo bafise bakabisabikanya kugira ngo ntagire uwubura rero twebwe tujeje gukabura umutima kugira ngo abemera yezu kirisitu eh, n'abatamwemera mbere turabashikira bafashe muri icyo gikorwa cyo gufasha abatishoboye mbega byo bariko biri na mwebwe mu muryango wanyu w'abayisilamu Eh, murakoze kuri ico kibazo mu bikorwa vya misi yose dukora nk'uko ijambo ry'imana bitubwira ubusomye eh, mu gitabo ceranda mu kigabane cane cane benshi bavuga ngo suratul maida harimo guhimiriza yuko abantu bagomba gufashanya hanyuma iruhande y'ivyo nuko mu kwemera kwa kisilamu hariho inkingi imwe mu nkingi zitanu zigize ubwisilamu zijanye no kwisonzesha aho bamara imisi mirongo itatu bisonzesha hajya no gushaka kuja mu kibanza cabo biriga ubusa ko babibuze wowe ukabwirwa ubifise kugira ngo ubone abantu biri ubusa ingene bababara ushobore kubafasha Mm, David n'inganza na mwebwe mm, muravuga yuko ishyirahamwe ari ishyirahamwe rukirisu abariko baratwumviriza mwobabwira yuko na mwebwe musanzwe mukora gutyo mwisunga ijambo ry'Imana muri ivyo bikorwa byo gufasha imiryango no kwitaho ineza y'abana by'ukuri ijambo ry'imana irabivuga neza ah, nari nshonje urangaburira nagenda gusa uranyambika twebwe natwe nk'iryo shirahamwe dusanzwe twitaye neza y'ibibondo turabafasha turabafasha kandi rero hari n'indi mfashanyo abantu bibagira iyo hadutse ikibazo c'inzara ni uko haca haba bimwe twita mu rurimi rw'igifaransa exploitation economique abantu baca bagomba Bisigura.
kwabo ba- baca bagomba kuba abana babakoresha bati uyu mwana arashonje uyu mwana amerewe nabi reka noneho ndamukoreshe ndamuha ibyo arya mbuga nkorere byinshi aho rero twe tuca tuhabera amagabo cyane kuko hadutse inzara ntihace haduka abandi bantu binyegeza inyuma yayo kugira ngo abo bana bagirwe nabi kabiri umuntu wumvirije arumva neza yuko mwese muhari kugira ngo mufashe mushigikire abantu bariko baramererwa nabi kubera inzara muri kino gihe rero hariho abantu eh, sinzi ko mama arakurikiranye amakuru yagiye aravuga yuko hari abana n'abantu bakuze mbere bariko baricwa n'inzara mu ntara ya Bubanza musanzwe mu- muhora mwiyumvira gufasha abantu nk'abo oye baba bari mu mitumba itandukanye kugira ngo babashikirwe n'ibifungurwa Eco ni kibazo ceza cyane gose ubwa mbere ho mu ntunganyo y'ibikorwa biba bihari ibyo biba biriho mu ntumbero yacu ubwa mbere ho no kwanza kumenya kuko aba bari hafi iwanza iwanza rero naho ny'abayisilamu za kuvuga ati haba mu miryango yabo cyangwa imiryango y'abanyi inzara irahari ico cegeranyo kikadushikira tukaca tubanza kubaza abari hafi yabo ko bafise uburyo abafise uburyo gusumba abandi bashaka kugarukira ku bandi mu gihe rero bimaze kuba ari ibintu abantu maze bagezeho bapfa birumvikana yuko bikenewe ko abantu bashaka kudodora henshi bica bica mu nzira zibiri hari ubwa mbere umuntu ashobora gukorana na leta kuko urashobora gukora ku ruhara rw'iwawe ugakorana na leta nka cyane cyane muri leta ivuze iti turabona ko ibi- ibibazo birakomeye imaze kubibona ko bikomeye ikavuga ati dufashanye ugafashanya na leta kuko ahanini niyo ikwiye no kumenya eh, n'urutonde rw'abo bantu kugira ngo biciye mu mategeko c'umuntu bivuga ni byo kuri ko ha- hariho ukutaronka amakuru kugira ngo abantu bafashwe ntibarinde kugera aho bapfa bishwe n'inzara mu bisanzwe eh, turafise uburyo bwo guhanahana amakuru eh, hagati muri ekereziya gatolika Eh, bimwe bimwe turabifise eh, bi- ibitigiri ariko na twebwe iyo bibananiye iyo bibarengeye nk'ubu u turabona ko biriko biba- birabarengera nk'ibi byabaye ububanza turabona ko batari bwegeranye eh, byihuta ibitigiri Eh, nk'ubu nk'ejo tuzoca tugerageza ku- kugenda kubafasha eh, kubashigikira kugira ngo tubafashe kumenya ngene eh, ibintu byifashe mu ndwi yahera twari muyinga kirundo ntimuzovuge bubanza gusa ariko mu kirundo na cyane cyane muri komine busoni Ego, mbega eh, ubwo.
niki- ari ikibazo aho twarishikiyeyo turabona n'amaso yacu ngene ibintu byifashe twovuga yuko ari kurengerwa nyine nk'uko mubivuze kugira ntimushobore guca mumenya byihuta ahandi hantu hashobora kuba hakenewe Ego no kurengerwa kuko byaratuzunguye niko nokivuga kuko ubu ni heshi mu Burundi aho inzara ikiraboneka kubera ubwa mbere umwuzurira amazi menshi ibihindaruka ry'ibihe ubu naho n'uruzuba rero twari ko turakurikirana ivyu- ivy'imvura nyinshi haca haza ivy'uruzuba mbere hirya no hino hariho n'ivy'urubura rwinshi rwaguye eh, i Bururi imuyinga eh, mu rutana ugasanga ibyo byose turabironka eh, tukabishyira eh, mu biharuro ariko kugira ngo eh, turave dufata ingingo tuti dutangure gukora duta- kandi du- duhere ngaha a araho usanga bifashe umwanya ugasanga nawe tubibabwira ngo bazodufashe haraciye uwo mwanya ni uwo mwanya rero mbere warabaye muremure eh, kuko hari n'aho Eh, bahora batubwira bati mbega mu Burundi kumenga eh, ntaco muri ko murakora ariko ngarutse kuri cya kindi ba- n'abandi bagenzanje bamye bavuga twama dukeneye ko leta eh, i- i- idutera kamo itera kamo kakumvikana mwebwe rero muri kino gihe muvuga muti umuti n'uyuhe kugira ngo habe ugukinga ko n'abo banyagihugu bandi bafatwa n'iyo nzara ngo isasike inganda mu gukinga Ego, hama hariho eh, kigega hajya kumbura nicyo kitubuze hano mu burundi turakeneye kuba amadovize ikigega eh, cyo gu- kwikingira ibidushikira rero icyo kigega ubu turacyari ko turagishyiraho turiko turegeranya uburyo kugira ngo kibeho cyo mwishyirahamwe karitasi tumishira amakaritase eh hakarisa no mu- mbavuze ko no mu iparuwasi babwiza ko hari ikigega cyo kwikingira kugira ngo habaye inzara bagikoremwo no mu yandi ma- bagarukire na- no mu yandi madini Mo ibigega Niko bi- hariho ikigega gisanzwe kiriho cyo gukora ibintu bijyanye n'ibyo mu mibano niko novyita iyo hadutse kiza nk'ico rero umva ko uburyo uca ubu urungika muri muri ico gisata ivyo novyita mu vy'imibano cyane no gukinga impanuka Mwebwe murabifise nko mwi- mw'idini yanyu.
iyo waye buto muke naho muca mutuma abantu umwe wese agatanga ico ashoboye ukajisura kaja hamwe kugira gishobore kuba kinini iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha indwi gushika isaha indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
david n'inganza murongo ikigoso jepaye abana bari mu bantu bageramiwe cyane n'inzara muri kino gihe kandi bari mu nibo batangura kwitaba imana n'abantu bashaje kuri abo bana mwebwe eh, hari icyo muri ko murakora muri kino gihe mwavuze kandi ko n'ishyirahamwe ryanyu ari rukiriso mu bihe bimwe n'ibi ah, ni uko dushyira ingufu hamwe dutabaze tubanje kuyikora kuri bya bindi twabika mugabo atari uko twabanje akaba kabaye twabanje guhamba erega n'igitutsi ku gihugu kugira ngo duhambe umuntu yishwe n'inzara eh, ivyo ariyo byose naho inzara iri mu Ego Rwanda.
kuri ivyo hari n'ababivuze ku mbuga ngurukana bumenyi bavuga bati ntibishoboka ahantu har- hari abavyeyi ahantu hari abagabo ahantu hari abantu batimbega urukundo rwaroye aho umwana afira kwibarabara kubera inzara nico ndiko ndabaza mwebwe uno munsi muri ngaha kugira ngo um- uruhara rw'umuntu rwa mwebwe mu mu banyagihugu basanzwe aribo banabegereye kugira ngo umuntu ashobore gutabara uwundi ico afise uno munsi agisangire n'uwundi ni igiki kibuze Jeni waza ko habuze coordination nukuvuga habuze ubuja imbere indinganizo indinganizo iboneka itomoye hanyuma byose bigaca bigenda neza ibyo byose ntihari bwagere aho abantu bokwishwa n'inzara mu Burundi ego ruhara platforme de la protection civile ifise Mm, mu kirundi twavuga ngo iki novuga nti eh, ni urwego rw'igihugu rujeje gukinga eh, impanuka urwo rwego rw'igihugu ruriho eh, ruragerageza gukora eh, ariko ndabona yuko rutari rumaze iminsi eh, ruramaze igihe rutari kuragira amanama rero ndabivuze gutya a- abarurongoye ngira ngo baca banyumva eh, hamwe boca baduhamagara musanzwe mukorana Ego turakorana turimwo turimo mbere eh, baduhamagaye tuca tuza Eh, ubu yavuze yuko dufise urwego rwaho duhura turi amashengero yose Ego muri urwo rwego nyene mbega murahu mu- mu- mu- mu- nk'ivyo byo gufasha gutabara gutyo ivyo murabikorana murabi mura- imigambi yose ishoboka abakorera hamwe irimwo gusa tumya ko muri iyi minsi ya nyuma n'ibyo bikorwa eh, byaragize inguvu nke bivanye eh, n'ibihe twari turimo ukashobora kumenya mbere ko ibibona.
turangiza kino kiganiro mbega mm, hamwe mukoreye hamwe mugashira izo nguvu hamwe kandi mugasaba mukagira ayo manama murabona yuko iki kibazo c'inzara gihanze igihugu co co- co- cotorerwa umuti Padi.
eh, kugitera umuti cyane cyane ko kijanye n'ihindagurika ry'ibihe eh, si ikibazo coroshe turakeneye kugira ivyo vyigwa une analyse eh, ikomeye tukabishiraho hanyuma eh, turakeneye no gutondeka ibikorwa dukeneye gukora kandi tukabikora eh, hariho utugiye imbere nk'ubu nawe waduhaye akanya ko ko tuvugana n'aba a- b'abanyisilamu nk'akarorero nk'ubu tugenda dusohotse duca dupfundika tugiye tuti tuzohure tukivugane eh, abari muri iterambere eh, mu- mu idini ry'abanyisilamu bahure na- haje na- harunangira araza n'abarongoye yavyemeye nawe n'abarongoye karitasi Wifundika.
Oh, ico ni ico ni gikenewe nico gikenewe kuko ibyo navuze rudodoye ku wundi buca budodora iwanje Yego, Ni ibintu reka bikenewe kwaba- i- turamuciriyemo i- pati oya, bidaheze.
du- tu- niko tuba turuzanya gusa hakeneye intumbero na cyane cyane kujya tuva tuti tukazitira tutaronegwa ku buryo mu ntumbero ihaba dukoranye na leta n'ibindi ukavuga ati mbega hatse uruzuba igihe kiri nuko twobigenza gute mbega hatse haguye imvura igereke byobigenza gute tukabitegekanya hakiri kare mugabo ntize gusanga turi mu mazi yuzuye tutaronkeye tujabuka mutarindiriye amashirahamwe mpuzamakungu imbere yuko amashirahamwe mpuzamakungu imbere ko amashami ashika.
mpuzamakungu ashika tuka tuzi tuti twe tuba turabyifata mu ngwiki muga tuba tuti ibi bishitse tuzokwifata gute imbere kuza kudodora hanze ukaza kudodora hanze rero uko ufise nyine kurabifata bisigura ko abanyamash- abarongoye amashengero mu- mu bishoboye namwe bwe mushoboye kugira icyo mukoze kunganira mu bizokogwa turashobora kuzokunganira kandi nibaza ko n'ubu turiko turakora aha kumbure abantu baba bapfuye kuva kera rero turamaze kurengegwa igikorwa twagiye turakora eh, kuva hariya mu- epfo mu mibano eh, mu madiyoseze cyarengewe biraboneka ubu biramaze kuja ahabona ubu rero hakeneye yuko ku rwego rw'igihugu dukora none tuzokora gute Eh, tuzobikora eh, turongowe nande uzoja imbere uzogira ati mwebwe abanyisilamu eh, tora ibi i ariho ariho impande nyinshi mu- ibyo byo gufasha abantu arashobora kuba yarashonje agaca adandaza amabati ari ku nzu yiwe narabibonye arashobora kuba ashonje mbere hari abagira bati n'amasafuriya yo mu nzu twarayadandaje kugira ngo turonke ibyo turya rero eh, adafise n'isafuriya N'umuntu nawe apfuye ngo womuha- n'umuryango bakawuhamba.
nawe womuha ah, ibiharage n'umuceri isafuriya yarahiye idandaje ntuba ko ari ikindi kibazo Yego.
yego hariho n'abandi basonza agacagwara eh abo tutarondeye abantu baca biruka inyuma eh, y'abo bantu ngo ba- bace babafasha no kuvyerekeye amagara yabo ni ikintu ni ikibazo gihambaye cyane eh, gi- gisaba yuko inguvu zose eh, zija hamwe tugakora eh, dufise in- abo tubibaza abatwereka ivyo dukora hanyuma tukaza kunganira eh, ku bikorwa twumvikanye hamwe Ego mu kurangiza reka eh, duhe akajambo David Ninganza namwebwe eh, umurongo ico kigo rukiriso citaho eh, eh, citaye neza y'abana n'imiryango muti uko guf- uko gufa- gushira inguvu hamwe amashira hamwe namwebwe yanyu nkayo yisunga ijambo ry'Imana mu bikorwa akora mu- murumva yuko izo nguvu zikwiriye kuja hamwe tuca tugira inguvu ico kintu turashobora kugisenya burundu ariko cane cane mugani mu gukinga ariko ubu muri iki gihe hari abakeneye imfashanyo y'ifungurwa ubu mugiye kubashika ko ndibaza mutarinze gushira izo nguvu hamwe umwe wese izo afise akwiye kuzitwara ingufu ubu ubu harageze kandi naho tuba turabivuga tuba tubivuga ku rwego rw'igihugu mugabo ubanza abaduserukirayo hariho ibyo bamaze gukora ku rwego rw'igihugu naho ni kugira ngo abantu bashobare kubafasha mugabo hagati yabo ubwabo bariko barafashanya bamwe na- bamwe n'abandi yego me na patiri jean bosco eh, yavuze yuko eh, nabo nyene bari ku- bari ku kivi bariko barakora kandi n'amatohoza bayarembeje reka turangize ki- kino kiganiro rero nibutsa abariko baratwumviriza yuko twari kumwe eh, na patiri jean bosco n'intunze umunyamabanga mukuru w'ishirahamwe rya ekereziya katolika ryitaho ibijyanye n'iterambere rifasha kandi n'abakene turabashimiye patiri kuba mwitavye buno butumire urakoze cyane eh, diana ndaritoya Ego. Eh, dushimire kandi na Haj Haruna eh, Nkunduwiga aserukira umuryango w'abayisilamu mu Burundi turabakengurukiye ko mwitavye buno butumire.
murakoze kuba mwadutumye twibaza nawe kamo koko ufasha abantu kugira ngo abanyabubanza inzara ntisubire kubica Ego, reka tubyizigire. Hama dushimire kandi na David Ninganza arongoye akongera akanavugira ikigo Rukirisu eh, citaho ineza y'abana n'imiryango Sojepaye.
mwakoze mupfasoni kudutumira n'ejo tuzobibitaba
Nuko rero abandi dushimira nimwe mubandanya mwumviriza kino kiganiro iwanyu mu ntara cijwi eh, rya Amerika tukanashimira Diane Ndonse n'abatumire biwe ko batugamburukiye muri ico kiganiro eh, twemera ko imisi yose ya kabiri tuzobashikiriza ico abari mu madini bagona ku bibazo bitandukanye dusanga mu ntara zigize igihugu c'u Burundi mushobora rero kutubwira ibibazo mushaka ko tubabwira kuri ra- kuri kino kiganiro iwanyu mu ntara eh, muhabwa kugira ngo abajeje amadini babahe umuco haba ibera mu ntara canke haba ibera mu makambi mukatwandikira ka email kanyu kuri radio yacu @gmail.com akaburungu.com aho kuno wa kabiri turabibutsa ko twari ko tuvugana ku kibazo c'inzara yugarije imiryango igera ku bihumbi bitatu mu ntara ya Bubanza ikaba ndetse imaze guhitana abagera kuri cumi na babiri no gutandukanya imiryango kuko abavyeyi bamwe bamwe bahisemo komoka batabana bavyaye mu kwanka ko babagwa mu maso abajejwe amadini atandukanye ico kibazo mwumvise ko bakizi yamara bavuze ko bigoye ko babagarukirako kuko basa n'abarengewe Eh, tuzobandanya tubigarukako ikindi twibutsa twagarutse ko muri kino kiganiro mwavyumvise abantu bitwaje ibigwanisho barateye ikambi yo ku Mukoni ni muri commune n'intara ya Muyinga ivyinshi kwino nkuru turaza kubigarukako mu makuru yacu yo hanyuma yakoze Innocent Kimenyi yatumye amajwi ashika ayiwanyu na ingénieur Diane Nahazo mari kumwe kuri mikro tuzosubira kuba turi kumwe jo nkaho twatanguriye mu kiganiro iwanyu mu ntara tubasigire kano karirimba
ikiganza duserukane eh. wowe wahize bose Ay, ay, ay, ay. ubona mu marembo mwiyumanganya eh, iki ni cyara umugabo uganje mu kwe nituza mere nabumvi imvura ihinda bikana ngira banyagiwe ndifuza gutura muri uyu mwenge ndimo yo mbega urukundo udafite ikiguzi ubu bayo